murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu burundi muratwumvira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika aha mu rwanda abatwara abagenzi na tagisi z'amapikipiki barinubira ibiciro by'ubwishingizi ariko igitangaje ni uko bapandishije mu mwaka kabiri bwa mbere barabanjije biva mirongo cyenda na mirongo inani na bibiri ariko ubu ngubu bakurikije umuti igihe maze hari n'uwifata ijana na mirongo itatu cyangwa ijana na mirongo ine bakurikije igihe yasohokeye uyu ni daniel ngarambe ukuriye ihuriro ry'abatwara abagenzi kuri moto mu rwanda mu burundi amakuru ni ikibazo cy'ibiribwa mu kirundo naho hano muri leta zunze ubumwe za amerika inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite irashaka kwirukana perezida trump ku mirimo ye mugume hafi ya radiyo zanyu amakuru yo hirya no hino ku isi nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi hano muri leta zunze ubumwe za amerika umukuru w'abadepite mu nteko ishinga amategeko congress nancy pelosi aratangaza ko uyu munsi baza gusaba visi perezida wa repubulika mike pence gukura ku butegetsi perezida donald trump mu ibaruwa yandikiye abadepite bagenzi be bose bo mu ishyaka rye ry'abademokarate umutegarugori pelosi avuga ko umutwe w'abadepite wa congress ugomba gutora uyu munsi ku wa mbere umwanzuro usaba pence gukoresha ivugurura ry'itegeko nshinga rya makumyabiri na gatanu riteganya ko visi perezida wa repubulika ashobora kwifashisha inama y'abaminisitiri bakemeza ko bibaye ngombwa umukuru w'igihugu atagishoboye gutegeka maze bakamukuraho icyo gihe visi perezida niwe wahita ufata ubutegetsi nancy pelosi avuga ko pence agomba gusubiza umwanzuro w'abadepite mu masaha makumyabiri n'ane ati bitabaye ibyo abadepite bo bazahita batangira gutegurira perezida trump ikirego bazashyikiriza sena kugira ngo ikiburanishe ikirego bita impeachment mu cyongereza nk'uko itegeko nshinga ribiteganya nancy pelosi niwe nimero ya gatatu mu butegetsi bwa leta zunze ubumwe za amerika inyuma ya perezida trump na visi perezida mike pence mu ibaruwa ye asobanura ko gushaka gukuraho perezida trump ari mu rwego rwo kurengera itegeko nshinga na demokarasi ati tugomba kubikora vuba byihutirwa kuko muri uyu mwanya uyu muperezida ni icyago kuri byombi ni ukuvuga ku itegeko nshinga na demokarasi buri munsi abanyapolitiki bo mu mashyaka yombi abademokarate n'abarepublikani bagenda biyongera basaba ko perezida trump agomba kuva ku butegetsi vuba atararangiza manda ye mu minsi icyenda iri imbere bashaka kumuryoza igitero abayoboke be bakoze ku wa gatatu w'icyumweru gishize ku ngoro y'inteko ishinga amategeko cyaguyemo abantu batanu bavuga ko perezida trump ariwe nyirabayazana wacyo kugeza ubu we cyangwa ibiro bye ntacyo baravuga ku migambi yo kumukura ku butegetsi muracyumva radiyo ijwi ry'amerika abakozi barenga magana abiri na mirongo itanu b'abanyamahanga muri repubulika ya santarafurika biganjemo abashinwa bahungiye muri kameruni bavuga ko bibasiwe n'intambara yakurikiye amatora yo muri icyo gihugu cya santarafurika eugenia mukankusi yaduteguriye inkuru abakozi b'abanyamahanga bahungiye mu mujyi wa garwabure uri hafi y'umupaka bavuga ko bibasiwe n'uduco tw'abarwanya ubutegetsi batishimiye ko perezida faustin archange touadera yongeye gutorwa li yu w'imyaka mirongo ine n'itatu yiyita umuvugizi w'abakozi b'abashinwa bahungiye urwo rugomo muri kameruni avuga ko abacuruzi ijana na mirongo itanu na batatu b'abashinwa abubatsi n'abandi bose bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro bahungiye muri kameruni mu cyumweru gishize yongeyeho ko imitwe irwanya ubutegetsi yitwaje intwaro yatangiye gutera abashinwa bakora muri mine nyuma y'amatora yo ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwezi gushize kwa cumi n'abiri muri Afurika ibi ngo byarushijeho kuba nabi mu cyumweru cya mbere cy'uku kwezi kwa mbere ubwo uduce turimo abagabo bafite ibitwaro bikomeye batangiye kujagajaga amazu gusahura no kubwira abafite ubwenegihugu bw'ubushinwa bose kuva mu gihugu bitaba ibyo bakicwa abayobozi muri kameruni bavuga ko abanyamahanga barenga magana abiri mirongo itanu bakoraga muri Afurika binjiye mu gihugu muri iki cyumweru gishize ejo ku cyumweru perezida paul biya yohereje ku mupaka wa garwabure minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu paul atanganji gusura abo bakozi bahunze radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari mu burundi inzara yarateye mu ntara ya kirundo amakomine atatu ariyo kirundo bugabira na busoni niyo yugarijwe cyane pierre claver niyo nkuru aratubwira inkuru irambuye abanyakirundo bavuga ko inzara ishobora guhitana abantu benshi kubera uruzuba rwatse mu mezi aheze rwononye imirima bigatuma ibitegwa bitera neza uyu ni wo muri komine bugabira imwe mu makomine atatu yasinzikajwe n'uruzuba kurusha ahandi urabona hari abantu bari mu bwa mbere abo bantu barimye ubwa mbere izuba ryatse bimaze kuba imiteja ritarira byica abo bantu bararumbije cyane benshi banatashuka abandi barumbije bo batana ikintu na kimwe bigeze bakuramwo abantu baremye ubwa nyuma ibiharage n'abitwa ngo barejeje umwimbu ntiwagenze neza waragabanutse ku rugero rurerure urumva sinovuga ibice wagabanutse ko ariko umwimbu waragabanutse cyane hari abantu bataronse na kimwe nyene izuba ryakubise rirabyanura nyene biragenda n'abandi naho bitwa ngo bararonse nyene baronse intica ntikize mugenzi we ari mu baheruka guhunguka avuye mu ikambi y'impunzi ya mahama mu rwanda yabwiye ijwi ry'amerika ko aba bobo bari mu ba mbere babangamiwe kubera batashoboye kurima umunyamakuru jewe ndi mu bantu bahunguye mbona ko ikibazo cyabaye ku mwimbu wagabanutse gishobora kuzona dukora ko twebwe abaheruka kuva mu gihugu cy'u rwanda ndetse n'abavuye ahandi kuko keretse abo bari bishoboye mu byo baduhaye twebwe nta n'imbuto baduhaye kuko benshi muri twebwe usanga no guteragira bari bizigiye ko bene wabo n'ibimbura bazobafasha bikazotuma ko bagiye kurima impenshi bikazotuma babaha imbuto mugomba bizogora kugira ngo baze baronke imbuto cyangwa babahe ibyo kubarya muri ino minsi baduhaye ibyo turya bizotumaze amezi atatu bibagira ko inyuma y'amezi atatu tuzobandanya tubaho urumva rero ntiwujya kubwira umuntu ngo nagufashe kandi nawe mu byo yari yiteze atari ko byagenze kenshi ingo zishingira ku biharage usanga ahanini atabiterwa mbumbarugo bafise nk'ibijumbo imyumbati bidahari cyane iyo rero ibiharage biteze neza kubera yuko ibyo usanga bakuramwo byose inzara ishobora gutera ijya imbere komine kirundo bugabira na busoni nizo zibangamiwe kurusha izindi abanyagihugu bemeza ko hari imiryango myinshi itazokwimbura n'ikiro kimwe cy'ibiharage bamwe muri bo mbere baramaze gutangura guhungira mu ntara za muyinga ngozi na ruyigi ikibajana nk'uko babivuga no guca ingero no kurondera aho boba barabaye basaba imfashanyo zihuta aricyo gituma mbona atagikozwe twe nk'abanyagihugu ikintu twosaba ubwa mbere ni uko leta yogira icyo ifashije abarongoye abandi bakagira icyo bafashije abagira neza bakabafasha na cyane cyane mu kubaronsa imbuto kugira ngo mu kwezi kwa kabiri haze hagere baronka imbuto yo gutera kuko urumva badateragiye impeshi ni ingorane kuko ntuyimbura mu kwa gatandatu tubaza mu kwa gatandatu mu kwindwi mu kw'umunani mu kw'icenda mu kw'icumi mu kwa cumi na rimwe gushika mu kwa mbere umuntu atana ikintu na kimwe afise ni ibintu bigoye bakanabafasha no kubaronsa utwo barya kuko naho baha imbuto bakarima n'ubundi ntacyo byomara hari igihe usanga iyo mbuto bayiriye cyangwa ugasanga naho bo bitera bagaca binjira mu ngorane zo gusaba amadeni kugira ngo bishobora kuri ibyo baduha bejeje abajejwe intwaro guhera kuri buramatari na ba musitanteri bamaze iminsi batembera mu makomine atandukanye guhimiriza abanyagihugu kudasesagura umwimbo muke washoboye kuboneka ijwi ry'amerika ryahamagaye albert hatungimana aramutswa iyo ntara kugira ngo atubwire icyo abajejwe intwaro bariko barakora kugira ngo bagarukire ku basinzikajwe n'inzara ariko ntiyatwitavye kuri telefone n'ubutumwa bwanditse twamurungikiye ntiyashoboye kubwishura icyo bikoze albert hatungimana yaraye ashikirije ari muri komine bugabira ko ibice bibangamiwe kurusha ibindi ari imitumba irenga cumi iba ko abanyagihugu barenga ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu ubu mu ntara ya kirundo totale y'imitumba yose ivize izo ngorane ikwije abenegihugu bamuhungo ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu izo ngo rero turiko turasaba duhimiriza abenegihugu mwese ukore cya gikorwa cyo gufatana mu nda tuze gufasha hahiye gusumba ahandi batimbuye kugira ngo ntibazoterwe n'ingorane y'inzara ngo bave bava muri iki gihugu cyacu gitemba amata n'ubundi musabwe rero kubungabunga umwimbu mubungabunge ntimusesagure mubanze murabe neza ati umwimbu n'abana banje fise uzongeza mu mpeshi mu kwa gatandatu mwumva hasigaye amezi angahe amezi atandatu kirundo ni intara ikunze kubangamirwa n'inzara iturutse ku ruzuba igihe imipaka yari icuguruye uko umwaka utashe hama habonetse abanyakirundo bahungira mu rwanda kubera inzara pyeklave ni nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika mu rwanda abatwara abagenzi na tagisi z'amapikipiki barinubira ibiciro by'ubwishingizi bavuga ko bimaze kwikuba kabiri mu gihe gito mugenzi wacu eric bagira ubusa yakurikiranye iki kibazo ukurikije uko abashinzwe sosiyete y'ubwishingizi bw'ibinyabiziga babisobanura muri radiyanti umwanzuro wo kuzamura igiciro cy'ubwishingizi ku batwara abagenzi kuri moto bawushingiye ku mubare w'impanuka zikomoka kuri moto nk'uko bisobanurwa na madame solange muteteri ushinzwe ubwishingizi bw'ibinyabiziga muri sosiyete y'ubwishingizi ya radiyanti ariko iyo turebye impanuka ziterwa na moto dusanga byo bikabije buri munota haba hari umuntu ugushijwe na moto akaba akomerekerejwe na moto cyangwa se yishwe na moto kandi ntabwo ari ibyo gusa uko moto iguye akenshi muzasanga ibigonganye n'iyindi niyo mpamvu rero aka kanya tureba uwo mwihariko w'impanuka zikomoka kuri moto aganira n'ijwi ry'amerika bwana daniel ngarambu ukuriye ihuriro ry'abatwara abagenzi kuri moto mu rwanda yasobanuye ko sosiyete ya radiyanti yazamuye igiciro itateguje abamotari ari naho havuka ukwinuba kw'abahagarariye aravuga ko iyi sosiyete y'ubwishingizi yazamuye igiciro ubugira kabiri mu mwaka umwe ariko igitangaje ni uko bapandishije mu mwaka kabiri wa mbere barabanjije biva mirongo icyenda na mirongo inani na bibiri ariko ubu ngubu bakurikije moto igihe imaze hari n'ubifata ijana na mirongo itatu cyangwa ijana na mirongo ine bakurikije igihe yasohokeye uganiriye n'abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto basobanura ko ibiciro by'ubwishingizi ku binyabiziga byabo bihanitse byongeye mu bihe isi yose yirinda icyorezo covid cumi n'icyenda ari nako imikorere irushaho kuba mibi sinzi nimba leta rero hari ikintu yadufasha kugira ngo byibuze iriho ukuntu yenda sirasi yaba ihamye ku biciro yari iriho dutegereze ko icyorezo kigabanuka wenda abayuriza umuntu akorera amafaranga kugira uzana n'amafaranga yo gukorera sirasi no kugira ubona yo kurya ubu nk'ibi bihe birakaze turi mu rugo urabona n'igihe cyo gukora barakigabanyije none ugasanga ni saa mbiri dutahira kandi noneho ntabwo uturere ntitugenderana kandi abantu twatwaraga nkatwe dukorera nyabugogo hano mu mujyi baba baturutse mu ntara tukabatwara tukabona amafaranga none ntacyo turi gukora hamwe abanyamakuru mutuvuganira ntabwo kuzamura siranse n'igihe turimo ntabwo biri gukunda pe wenda ntibagerageze igihe turimo kigabanuke nikimara kugabanuka bazabone kuzamura siranse nta kintu tugikora nka mbere ntabwo tugikora amafaranga nka mbere nk'ubu ngubu niba kuva mu gitondo umuntu amaze gukora amafaranga atageze mu bihumbi bitatu bisate zirageza akeneye kurya ubusa azagura siranse y'ijana na mirongo itatu azayakura he nibareke kovide banze igabanuke babone kuzamura ibiciro ntabwo turi gukora wenda nawe ubundi ngubu ntabwo amafaranga ya siranse ntabwo umuntu yayabona
bwana ngarambu uhagarariye abamotari yizeje ijwi ry'amerika ko bagiye kuvugana n'abashinzwe amasosiyete y'ubwishingizi mu mugambi wo kureba uburyo iki kibazo bakibonera umuti akavuga ko iki kiguzi kije cyiyongera ku yandi mafaranga babazwa ku buryo byatera igihombo turagumya tuvugane n'inzego zibishinzwe wenda tujye inama turebe nimba uko bishobora gukorwa cyangwa se uburyo babisobanuriramo abamotari bakabyumva iyo bitabaye ko nyine urumva bagura bumva ko bari guhendwa ariko noneho nge ngaruke ku mikorere y'umumotari n'amafaranga abazwa aya mafaranga iyo akurikijwe n'andi aba agenda abazwa akahita hiyongera hayo biramugora mu by'ukuri hari uba ufite moto ya keredi akeneye ko inamutunga akeneye kubona n'indi misoro yindi abazwa ubwo rero ibyo byose iyo bihuriranye no mu mwaka bituma akora akavunika cyane cyangwa se ugasanga byamuteza n'igihombo ku kivugwa na sosiyete y'ubwishingizi ya radiyanti ko abatwara abagenzi kuri moto aribo baca agahigo mu guteza impanuka nyinshi abamotari bo bakavuga ko byasaba kubikorera ubushakashatsi kuko bemeza ko badakora impanuka hagati yabo ubwabo ahubwo ko bakunze kugongana n'ibindi binyabiziga icyo twagakozeho ubushakashatsi moto zigongana moto kuri moto cyangwa zigongwa n'amamodoka nkatwe ukuntu tugenda mu muhanda ikoze ubushakashatsi imibare iza kenshi ni imodoka biga zigongana na moto moto zigongana ubwazo nizo nkeya twebwe icyo tureba bakazamura asiranse ariko nabo bagashyira mu gaciro harimo gukabya kurenze rumva niba ufata moto asiranse ukayizamura mu mwaka umwe inshuro ebyiri kugeza ubu radiyanti niyo yonyine rukumbi yishingira abatwara abagenzi kuri moto hose mu rwanda ba nyir'ubwite bumvikanisha ko izindi sosiyete z'ubwishingizi zibashyiraho amananiza zikazamura ibiciro zanga guhomba nk'uko bwana ngarambe yabisobanuriye ijwi ry'amerika andi masiranse ahubwo yanze abamotari azamura ibiciro andi matirasi yanga kujya kwihuza na sisiteme ya rura rura rero radiyanti nizo yadutangarije ko zujuje ibisabwa imibare itangwa na sosiyete y'ubwishingizi ya radiyanti igaragaza ko mu mwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri abamotari bishyuye isosiyete amafaranga asaga miliyari ebyiri na miliyoni magana ane ariko iza kwishyura asaga miliyoni enye na miliyoni magana arindwi mirongo itandatu n'enye z'amafaranga ku bakomerekeye cyangwa baguye mu mpanuka ikabarura igihombo cya miliyari ziri hejuru y'ebyiri z'amafaranga ari nayo ntandaro yo kuzamura igiciro cy'ubwishingizi bwa moto sosiyete ya radiyanti isobanura ko kugeza ubu amafaranga yakira kuri moto imwe ari ibihumbi ijana na bibiri angana na magana abiri mirongo irindwi n'icyenda ku munsi y'ubwishingizi hatabariwemo akatwajya mu misoro icyakora abahagarariye abamotari bagakomeza kuzamura impungenge ko igihe iki giciro cy'ubwishingizi cyakomeza gutumbagira byazaba intandaro yo kujya babona abamotari bishora mu mihanda nta bwishingizi sosiyete ya radiant ariko igakomeza kurema agatima bazajya bitwara neza ko niba adakora impanuka hashobora kuzajya habaho ubwumvikane bakagabanyirizwa ku giciro bishyura bwana mahe rugenera niwe ukuriye iyi sosiyete yaba umumotari yaba n'undi ufite imodoka aho bizaba bigaragara wa mugani ko atigeze ateza impanuka n'imwe uwo nguwo yagombye kugabanyisha noneho wa wundi nawe waziteje wa mugani akongezwa naho ubundi se ko turimo kuvuga ko ushobora guteza impanuka imwe igatuma yishyurwa inshuro mirongo itanu inshuro ijana inshuro magana abiri amafaranga watanze mu bwishingizi icyo ni cyo kibazo kiraba kugeza ubu mu rwanda hose harabarurwa abamotari bari mu bihumbi mirongo itanu nk'uko imibare iheruka mu bihumbi bibiri na makumyabiri itangwa n'ihuriro ryabi bigaragaza eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali gufata abana ku ngufu mu rwanda sena isaba leta y'u rwanda guhana yihanukiriye abahamwe n'ibi byaha mugenzi wacu jeffrey mutagoma yaganiriye na murwanashyaka evariste wo muri clado kuri iki kibazo ngira ngo iki ngiki cyo muri kuri twebwe ni agahomamunwa kuko dukora ubushakashatsi ntabwo twari twagize tubona mu matete y'abana batenda n'ababyeyi babo cyangwa abantu mu miryango yabo ya hafi ariko byagaragaye muri byita covid navuga yuko wenda sinzi ukuntu nabyitanye navuga yuko ari nk'amahano twagushije twagushije ishyano reka mwite gutyo kuba ababyeyi benshi barataye umuco baratekutse ku nshingano za kibyeyi kuba bamwe banabikoresha no kuba bafashe ibiyobyabwenge akumva ko akaza akanywa yatinda akadugira umwana wiwe wenda rimwe na rimwe yamwitiranyije n'undi muntu wenda reka mbyite gutyo ibintu by'ubusinzi ibintu by'ibiyobyabwenge ibintu byo guta umuco nacyo ni kimwe mu mpamvu zatumye tubona abantu bo mu miryango y'abana basambanya abana bibyariye cyangwa abana bo mu miryango yabo hari abavuga ko abana nabo bo muri iki gihe batoroshye babifitemo uruhare bashingiye wenda ku byo babona ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ku byo babona bikorwa mu bindi bihugu ibyo nabyo murabyemera
ku ruhande rumwe navuga yuko nubwo umwana atagomba gushinjwa icyaha kuko akenshi na kenshi ibyo turagerwa kubivuga cyane tuza kuba dufite imibare myinshi y'abana basambanye cyangwa bagaterana inda hagati yabo ubwabo ariko bagiye baziterwa n'abantu babaruta kuba baragiye baziterwa n'abantu babaruta rero byumvikane ko habayemo gutukana cyangwa gufatirana tutirengagije ko nanone wa mwana uyu mwana uterwa inzu y'umuto nanone hagati y'imyaka cumi n'itanu cumi n'ine cumi n'irindwi gutyo aba ari mu gihe cy'uburumbuke kandi umwana uri mu gihe cy'uburumbuke twese turabizi yuko umubiri we uba ushyushye ashobora kuba yakora imibonano mpuzabitsina mu buryo bworoshye yatigishijwe uburyo bwo kubana n'ubwo burumbuke bwiwe cyangwa n'ubwo bugimbi bwiwe mu by'ukuri ntabwo uruhare runini twarushyira ku bana cyane kubera yuko abana ni batoya bakabikorerwa n'abantu bakuru babaruta ariko hari n'abana bensire bagwa muri uwo mutego bitewe n'uko bana niwe gukontorora cya gihe cy'uburumbuke cyangwa cy'ubugimbi bwabo barimo iki kibazo rero abasenateri bo mu rwanda baherutse kukiganiraho bagaragaza ko bahangayikishijwe cyane n'ubu bwiyongere bavuga bati iki kibazo kiranze kirarandagatanye gikomeje kuba ingorabahizi bamwe bakavuga bati amategeko ahana iki cyaha niyongere kuremerezwa abandi bakavuga bati abahamwe n'iki cyaha ntibashyirwe ku rutonde batangazwe mu ruhame kugira ngo bibere abandi urugero be kuzatinyuka kugisubira mwebwe mu miryango irengera abana ibi bitekerezo mubibona mute
ikintu cya mbere cyo kuba hakorwa urwo rutonde rw'abantu bahemukiye abana rutangazwa twebwe mu umwana warengera umwana turabishyigikiye ko abo bantu batangazwa kuko arega n'ubundi uretse ko n'ubundi baba banafunze abazatangazwa ni abamaze gukatirwa n'inkiko baba banafunze n'ubundi abariko bari kugira ngo n'abandi wenda abagabo bagenzi babo babyumvireho ariko twebwe turabishyigikiye ariko bigakorwa mu buryo eh, butabangamira umwana yaba umwana wo ku- watewe inda eh, ku buryo bitamugiraho ingaruka yaba umwana abana bakomoka ku muryango wa wa mugabo ufunze ugiye gutangazwa kuko iteka ibyo dukora byose tubikora ku nyungu z'abana ntabwo rero eh, bikwiye ko umwana wenda watewe inda bamutangaza muri urwo rutonde bazajya batangaza amazina y'abo bagabo ariko hadatangajwemo imyirondoro y'abo bakoreye icyo cyaha ibyo ntacyo bikwiye kuko ni no kugira ngo n'abandi wenda abagabo u- ubone nk'uwo wari usanzwe uzi ari kuri urwo rutonde wenda byagerageza kugira abo bitinyisha ikindi ni uko kuvuga ngo kongera ibihano byo cyangwa kuvugurura itegeko nta nta kidasanzwe kirimo kuko itegeko tugenderaho uyu munsi rihana ibyaha muri rusange ryavuguruwe ngira ngo muri bibiri na cumi n'umunani ibihano birimo biraremereye rwose imyaka makumyabiri n'itanu eh, n'imyaka makumyabiri idashobora kujya munsi noneho byaba byagira ingaruka ku mwana ukaba wahabwa n'icyo gihano cya burundu mu by'ukuri iki gihano ntabwo ari gitoya igihano ntabwo ari gito ahubwo abantu bakwiye gutekereza ngo ngewe mugabo ni ngewe wifuza kujya kumara imyaka makumyabiri n'itanu mu munyururu Ag- abagabo bagatekereza ku bana babo bagiye gusiga ari imfubyi yaba abo babyaye kuri uwo mwana bateye inda ndetse n'abana basanzwe bafite ku baba bafite ariko agatekereza no ku buzima bwiwe bwose bugiye kurangirira mu munyururu cyangwa ugiye kumara imyaka makumyabiri n'itanu mu munyururu hejuru y'ikintu yagombaga kwirinda ntabwo ari na- guhindura itegeko ngo igihano cyongerwe rwose nta- ntacyo byahindura cyane kuko igihano n'ubundi gisanzwe ari kinini ahubwo abantu bakwiye kwigishwa iby'iki gihano abantu nibura bagatinya iki gihano abantu bagatinya imyaka aho niba badashobora gutinya icyaha cyo gusambanya umwana batinya iki gihano cyo kuba ugiye kumara imyaka makumyabiri n'itanu imyaka makumyabiri mu munyururu mu by'ukuri nacyo ni igifungo kitari gitoya ariko kuba umwana ngo bacyongere dore ku cyongeye ukazanamo igihano cyo kwica kandi ntabwo byashoboka mu rwanda nta nta igihano cyo kwica tukigira ubwo rero numva icy'ingengaruka abantu bakwiye kwigishwa bagasobanukirwa n'iri tegeko bagasobanukirwa n'ibi bya- n'ibi- n'ibihano bihana iki cyaha ku buryo buri wese najya no kugikora abazi yuko iki gihano kimutegereje
Mm, mu kanya gato turaza kugaruka mu byo murimo gukora muri iki gihe mu rwego rwo kurwanya icyo cyaha cyangwa se kurwa- gushakira icyo kibazo umuti ariko reka mbanze nkubaze ibi bintu mwe mukora ubushakashatsi mubona biba mu rwanda gusa cyangwa no mu bindi bihugu mubona iki kibazo gihari ntabwo ari mu rwanda gusa no mu bindi bihugu birahari cyane ahubwo iyo ugiye kure usanga mu rwanda ariko dufite imibare mikeya kuko iyo hano hakurya za uganda eh, no mu bindi bihugu duturanye usanga imibare iri hejuru ntabwo ari ikibazo ntabwo ari umwihariko w'u rwanda ahantu wenda ubona bidakunda kuba cyane ni mu bihugu nk'ibyo byateye imbere za amerika n'uburayi n'ahandi n'ubona eh, hari amakesi make y'abana baterwa inda ariko mu bihugu byacu bya afurika eh, ntabwo ari umwihariko w'u rwanda wonyine none se nka aho mwari muvuze nk'aho mu bihugu bya amerika n'uburayi kuba bitahaba cyane mutekereza ko ari impamvu zo kujijuka kw'abaturage cyangwa ni ukubera ko bazi ko itegeko ari itegeko igihe icyo ari cyo cyose babikinishije eh, byababera ikibazo Eh, tubitekereza mu buryo bugera nko kuri bubiri mu bihugu byateye imbere eh, ababyeyi baha umwanya abana babo umwanya munini cyane umwanya munini umubyeyi aba ari kumwe n'umwana ari kumuganiriza ku buzima bw'imyororokere iki gikoze wahura n'izi ngaruka iki gikoze wagikora wirinze gu- wirinze gutya ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ababyeyi bafata umwanya munini wo kuganiriza abana babo ku buryo eh, badashobora kugwa muri uwo mutego cyangwa n'abawuguyemo mu by'ukuri bakawugwamo bazi neza ko baguye muri uwo mutego ikindi ni uko n'ubundi mu bihugu byateye imbere usanga kenshi na kenshi abantu basobanukiwe n'itegeko abantu batinya kuba umuntu yafungwa igihano cy'iyo myaka makumyabiri makumyabiri n'itanu izo parametazi zombi zirahari ariko ikiri nyamukuru ni uko abana ababyeyi bafite umwanya munini wo kuganiriza abana babo Mm. reka noneho tugaruke ku cyo mwebwe eh, impirimbanyi z'uburenganzira bw'abana mukora muri iki gihe ibyo bintu ko byanze bikaba eh, bikarandagatana bigakomeza kuba nubwo umaze kumbwira ko biri mu bihugu hafi byose mwe iyo ntambara murimo murayirwana mute murakora iki Eh, intambara n'ubundi tukirwana nk'uko nigeze kubikubwira ubushize ko twatangije ubukangurambaga cyangwa dukomeje ubukangurambaga bwo kuganiriza abana kugira ngo nabo bagire uruhare muri iyi ntambara eh, ibugarije ikindi ni uko eh, dukorana n'inzego zose hakabaho gushakisha bano bantu bateye bano bana inda aho bishoboka bagakurikiranwa ndetse twebwe nka karadu by'umwihariko twazanyemo n'ikindi kintu cyo kuba twarashyizeho abavoka bo gufasha bano bana kuregera indishyi kuko wasangaga umwana avuga ati ngiye sindatanga amakuru ku muntu wanteye inda kuko nibamara kumupima imyaka makumyabiri n'itanu nta kintu nzabona wenda yari kuzajyamo igihumbi ariko ubu twashyizeho abavoka bo kubafasha kuregera indishyi ku buryo urubanza rurangira cyangwa rutangira hari umwavoka uri gufasha wa mwana nubwo bitaragera kuri bose ariko twarabitangiye dufatanyije na minisiteri y'ubutabera ku buryo nkeka ko nabyo ni bimwe mu bizatanga igisubizo ku buryo abana bazatinyuka kujya batanga amakuru ku byababayeho kubera ko bazi ko bazabona indishyi ikindi ni ubukangurambaga n'ubundi mu bantu bose gukangurira abagabo kwirinda abana gukangurira abagabo bijyanye n'uburyo iki cyaha eh, kigira ingaruka mu buryo bubiri kigira ingaruka ku bana babyaye kigira ingaruka kuri bo ubwabo bagiye kumara ubuzima bwabo mu munyururu cyangwa imyaka makumyabiri n'itanu kugira ngo buri muntu wese nk'ubona n'imivuze nibura aho gutinya icyaha atinye n'itegeko atinye n'iki gihano mu by'ukuri ko kimutegereje Eh, n'ubukangurambaga mu mashuri ibiganiro ku maradiyo ni ubukangurambaga mu by'ukuri n'ubuvugizi aho bishoboka kugira ngo leta igire icyo ikora niba ari ukongeramo ingengo y'imari yo ku ku bijyanye no gukumira leta ibe yakongeramo iyo ngengo y'imari ariko natwe turi mu rugamba rwo gufatanya n'izindi nzego zose kugira ngo tu- dushyire ingufu nyinshi cyane mu gukumira eh, kurenza uko turi guhangana n'ikibazo twamaze guhura nacyo Eh, wari uvuze ku kintu cyo kuregera indishyi abavoka gufasha abana kuregera indishyi kuba byaba byabayeho hari abamaze ku- kuregera indishyi no kuzihabwa bagaragaye twebwe nka karado by'umwihariko abantu tumaze gufasha abana makumyabiri kuregera indishyi muri bo imanza eshanu twabashije kuzitsinda reka mbyite gutyo ku buryo n'indishyi urukiko rwamaze kuziporonosa hari bamwe batangiye kuzihabwa ariko n'abatarazihabwa harindiwe yuko abahesha b'inkiko bajya kurangiza izo manza ngo ntago eh, eh, mu guca indishyi harebwa ku bintu bigera nko kuri bibiri harebwa ku bushobozi bw'uwo mugabo wakatiwe ugomba gutanga indishyi akareba ku muryango asanzwe afite niba yari asanzwe afite abana itegeko rivuga ko bagomba no kureba no kuri sayidi ya ba bana basigaye ah, ataraba yajyaye hahandi bakagera indishyi ariko kugeza uyu munsi ni miliyoni imwe miliyoni ebyiri biterwa n'ubushobozi bw'uwateye inda ndetse n'umuryango afite ku buryo bita- nibamuca n'indishyi bitazahungabanya n'umuryango usigaye depite frank habineza wo mu ishyaka riharanira ibidukikije mu rwanda yavuze ko hari n'ababyeyi bamwe bahitamo kwicecekera cyangwa se bagahishira ababa bakoreye abana babo ibyamfura mbi rimwe na rimwe kubera ko aba ari abantu bo mu muryango cyangwa se hari izindi mpamvu zituma badashaka kubashyira ku karubanda icyo kibazo mwe mu baharanira uburenganzira bw'umwana mukibona muti Eh, n'ubundi biracyagaragara biracyagaragara kuko ngira ngo nk'uko eh, tugenda tubibona dufi- dukurikije n'amakuru tuvana eh, mu butabera kugeza uyu munsi nta nubwo twari twageza kuri makumyabiri ku ijana y'abakurikiranweho kino cyaha ku bagikora ibyo bigaterwa ntabwo biterwa n'uko leta idafite ubushake bwo kubahana ntabwo biterwa n'uko inzego zacu z'umutekano zidafite ubwo bushobozi ahubwo biterwa n'uko amakuru abura amakuru akabura ugasanga ya miryango yo ku bana iri ku- iri kunga abana n'ababateye inda ugasanga ngo nimu ngo ntitwivemo tujye kuvuga umuntu wa- wateye umuntu wa- umu- umwana wacu inda kandi wenda dufitanye isano mu by'ukuri ibyo nabyo biracyahari ndetse na cyane ku buryo ariyo mpamvu abagezwa imbere y'inkiko kugeza uyu munsi ari bakeya ibyo bintu mubyitwaramo mute Eh, icyo dukora n'ubundi ni ugukangurira iyo miryango ko ari uburenganzira bw'umwana kugira ngo ahabwe ubutabera ndetse no kubamenyesha ko kudatanga amakuru ku mwana wahohotewe kandi ubizi nacyo ari icyaha ndetse kinafungirwa gishobora no gufatwa nk- nk'ubufatanyacyaha bamara gusobanukirwa ko nabo hari ibihano bishobora kuba bya- bahura nabyo igihe bata- babikoze muri ubwo buryo bagatinyuka gufasha abana kurega bagatinyuka gufasha- bagafasha abana babo kugira ngo batange ibirego ariko aho byagaragaye ko bamaze kugunga byumvikana n'itegeko rirabafunga dukorana n'inzego zibishinzwe nabo bagakurikiranwa ndaho ubutumwa ah, ababyeyi ko bagomba kugaruka ku nshingano za kibyeyi bakaba uruhande rw'abana bakabasobanurira uko iterambere barimo riri kugenda n'uburyo bagomba kuryitwaramo abafite ubushobozi bukeya bagafasha abana babo kubana na bwa bushobozi bukeya ariko bagafata n'umwanya uhagije wo kubaganiriza ku buzima bw'imyororokere ababyeyi bakajya bumva abana eh, ku buryo mu by'ukuri abana ibibazo bafite nabyo babibwira ababyeyi aho kugira ngo abana bahure n'ibibazo bahure n'uwo babibwira ikindi ni uko ababyeyi nanone bagomba kuba aba mbere mu guhagurukira gukumira amakimbirane yo mu miryango kuko twabonye ko agira ingaruka ku bana ndetse bikabaviramo n'ubusambanyi bubaviramo gutwara inda mu by'ukuri ababyeyi bakongera bakagaruka ku muco bakaba abana hafi bakabaganiriza ndetse n'abaturanyi nabo bakaba babona umwana ugiye nko guhura n'ikibazo nabo bakaba bamufasha kugira ngo bafate umwana wese nk'uwabo ikindi ni uko eh, iki kibazo ntabwo gikwiye gukinishwa ntabwo gikwiye kuba gifatwa nk'ikibazo gisanzwe buri munyarwanda wese akwiye kugifata nk'ikibazo kidasanzwe ku buryo buri wese akigira icye buri wese akajya yahagurukira kumva yuko atari inshingano ya karado atari inshingano ya minisiteri y'ubutabera atari inshingano ya mijeprofe cyangwa ibindi bigo bifite bihuriye n'abana ahubwo buri munyarwanda wese akumva ko ari inshingano ziwe zo kurengera umwana cyangwa zo kwirinda umwana ku bagabo eh, babikora ikindi ni uko abana ubwabo nabo nabo bagomba kumenya ubutumwa bw'uko bagomba kuvuga oya imbere y'ababashuka cyangwa igihe bahuye n'icyo kibazo bakaba batanga amakuru ku byababayeho kugira ngo ba bantu babikoze bakurikiranwe n'ubutabera mu by'ukuri ni ikibazo kikwiye gufatwa na buri munyarwanda wese nk'ikibazo gikomeye ndetse akakigiramo n'uruhare kugira ngo tugikumire kugira ngo twirinde gukomeza guhura n'ibibazo nk'ibi ngibi bwana evariste mu rwanashyaka ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya n'ikiganiro uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane nshuti zacu mbashimiye ko mwakurikiye amakuru mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama